iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwiriwe neza inshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaye ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba ariko mbere y'uko tujya amakuru nyirizina tubabwire ko abantu makumyabiri na bane nibo bashobora kuba bamaze kumenyekana ko bapfuye bazize inkangu yatewe n'imvura nyinshi mu gace ka west pokot kari mu birometero hafi magana atatu na mirongo itanu uvuye mu murwa mukuru wa kenya nairobi imirambo cumi n'ibiri irimo irindwi y'abana niyo imaze kuboneka mu kanya ni amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu rwanda umucamanza mu rukiko rw'ubujurire kuri uyu wa gatanu yashimangiye igihano cy'igifungo cya burundu kuri liyotona yoweri mutabazi wahoze akuriye abarinda umukuru w'igihugu ku rwego rw'ubujurire abaregwa icyenda umunani muri bo bakomeje gufungwa ibihano urukiko rukuru rwa gisirikare rwari rwarabahanishije eric bagira ubusa yari mu rukiko
ku rukiko imodoka eshatu za gisirikare zahageze zirangajwe imbere na moto ikura ibindi binyabiziga mu nzira zari zitwaye kandi zirinze abaregwa bose uko ari icyenda umutekano wari wakajijwe bibonekera amaso abaregwa baje buri umwe azirikishije amapingu ku maboko liyetona mutabazi ufatwa nka kizigenza w'itsinda ry'abaregwa bose yasohotse mu modoka itwara abafungwa abohesheje amapingu ari mu mpuzankano n'impeta bya gisirikare mu rukiko abaregwa barindwi bose bemeye ibyaha ku rwego rw'ubujurire bakurikiranye icyemezo bahagaze imbere y'umucamanza uwo barangije agatambuka akicara uretse bwana rwisanga sipuriye wahagaze kugeza ku munota wa nyuma gusa liyetona mutabazi na mugenzi we bwana joseph nshimiyimana bo basabye kumva icyemezo bicaye ku mpamvu z'uburwayi umucamanza yabanje kwisegura kuko atasomeye ku gihe uru rubanza dore ko yari amaze kurusubika inshuro enye kubera ubunini bwa dosiye ku rwego rw'ubujuru urubanza rwari rugabanijemo ibice bibiri barindwi bemeye ibyaha bakabisabira imbabazi banasaba kugabanyirizwa ibihano na babiri liyetona mutabazi na nshimiyimana bakomeje kuvuga ko bagirwa bere ku byo baregwa kuko ngo barengana uhereye kuri liyetona juweri mutabazi urukiko rukuru rwa gisirikare mu bihumbi bibiri na cumi na kane rwamuhamije ibyaha umunani birimo gushaka guhitana umukuru w'igihugu paul kagame amutsinze mu bwato mu kiyaga cya muhazi ubushinjacyaha buvuga ko ubwo yari muri uganda general faustin kayumba nyamwasa na nyakwigendera koroneri patrick karegeya bamunyuzeho ngo ashaka abahitana perezida kagame ibyaha byose liyetona mutabazi yakunze kubihakana haba ku rwego rwa mbere n'urw'ubujurire ibyo umucamanza mu rukiko rw'ubujurire yarasesenguye ingingo ku yindi kuri buri cyaha maze ashimangira ko imikirize y'urubanza ku rukiko rwa gisirikare igomba guha mukwiri mu byo amuhamya kandi harimo impfu z'abahitanywe na grenade mu isoko rya kicukiro mu mujyi wa kigali bagera kuri batatu n'abandi mirongo ine na batandatu bakomerekeyemo ibyo bikorwa byose ngo ni mutabazi wari ubiri inyuma umucamanza kandi yagumishijeho igihano cy'igifungo cya burundu kuri bwana joseph nshimiyimana alias kamarade nyuma yo kwemeza ko ibyaha bitandatu yahamijwe n'urukiko rukuru rwa gisirikare bimuhama aba bakunze kuvuga ko bageze mu rwanda bashimuswe muri uganda binyuranije n'amategeko urukiko rwemeza ko bwana nshimiyimana yari ahuje na liyetona mutabazi umugambi wo kugira nawe ubutegetsi buriho nk'abanyarwanda uyu aregwa ko yahuzaga ibikorwa bya fdr ibarizwa muri repubulika ya demokarasi ya kongo n'ihuriro nyarwanda rnc rya general faustin kayumba nyamwasa mu bandi baregwa bakomeye muri iri tsinda ariko noneho mu gice cy'abemeye ibyaha bakanabisabira imbabazi ku isonga haraza demo binosa karisa ku rwego rwa mbere urukiko rwamuhamije ibyaha byo kwamamaza impuha zigamije kwangisha u rwanda mu mahanga maze rumukatira igihano cyo gufunga imyaka makumyabiri n'itanu mu buroko ku rwego rw'ubujurire yarapfukamye amanikira amaboko umucamanza asaba kugabanyirizwa ibihano umucamanza ashingiye ku myitwarire y'uregwa yavuze ko asanga byamubera impamvu nyoroshyacyaha uyu wahoze akorana na liyetona mutabazi mu kurinda umukuru w'u rwanda paul kagame ageze muri uganda ngo yagiye mu myigaragambyo avuga ko igisirikare kirinda kagame kigizwe n'ubwoko bumwe gusa kandi ko hari abasirikare bagiye bicwa bazira ubwoko bwabo umucamanza amugabanyirije igihano aho kugumishaho imyaka makumyabiri n'itanu y'igifungo agicamo kabiri amuhanisha imyaka cumi n'ibiri mu itsinda ryose ry'abantu icyenda iwe nawe bagabanyirijwe ibihano gusa liyetona mutabazi amufata nk'igikoresho cyakoreshejwe mu kumuzirikaho ibyaha abandi nka nibishaka rwisanga sipure wari umunyeshuri mu cyahoze ari kaminuza nkuru y'u rwanda we umucamanza yavuze ko ubujurire bwe bwaranzwe no kwivuguruza agakora icyo yise gukikira ukuri kw'ibyabaye kandi ntiyicuze ku buremere bw'ibyaha aregwa yamugumishirijeho imyaka makumyabiri n'itanu y'igifungo byabaye cyo kimwe no ku mukunzi we Peragine Nizeyimana wari wahanishijwe gufungwa imyaka icumi uyu ngo yoherejwe n'umukunzi we muri Kongo kwitoza gisirikare ngo yatega ibisasu imodoka za gisirikare n'ibindi Aminadabu Ndayambaje na Ngabonziza Jean Marie Vianney nabo umucamanza bagumishirijeho igihano cyo gufungwa imyaka cumi n'itanu mu buroko ni mu gihe imana iriho Baritazari na mugenzi we numva yabo Shadrack Jean Paul nabo urukiko rw'ubujurire rwakomeje gushimangira igihano cyo gufungwa imyaka icumi ni urubanza rwamaze amasaha ane n'igice abacamanza barusimburanaho mu kurusoma ufatiye ku gihe abaregwa baterewe muri yombi bivuze ko imyaka igera kuri itandatu igiye kwihirika bafunzwe kuri uru rwego urubanza rwa ruriho bivuze ko nta rundi rwego rw'ubucamanza rwakongera kuregerwa nk'uko amategeko abiteganya keretse habonetse ingingo nshya ku waba ashaka gusubirishamo urubanza ikindi giteganijwe ni uko ushobora kumva ko yarenganijwe kuri uru rwego aba ashobora kugana urwego rw'umuvunyi agasaba ko urubanza rwe rwasubirwamo mu ngingo zose eho bagira ubusare ijwi ry'amerika i kigali leta y'u rwanda ifatanije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr baherutse gutangiza uburyo bushya bwo kwivuza bugenewe impunzi zahungiye mu mijyi bakoresha ikarita ya mituweli icyakora abafite indwara zidakira nka diyabete kanseri n'izindi bavuga ko bagihura n'ingorane kuko imiti bahabwaga ku buntu ubu basabwa kuyigura batanze amafaranga angana na cumi ku ijana y'igiciro cyayo ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika Pierre clave niyo nkuru i kigali mu rwanda guhera mu kwezi kw'icenda guheze impunzi zose zahungiye mu bisagara mu rwanda kuva ku mwana gushika ku ukuze zivuza zikoresheje ikarata ya mituweli iyo ngingo yafashwe na hcr ishirahamwe mpuzamakungu ryita y'impunzi ifadikanije na leta y'u rwanda yamara naho biri uko haracarimo ingorane cyane cyane ku bantu barwaye indwara zidakira nka diyabete kanseri n'izindi abo bagiye kwivuza barandikirwa imiti yamara mu kuyigura bagasabwa gutanga ibice cumi ku ijana by'igiciro c'umuti akarorero nk'umutugugwa ibihumbi mirongo ibiri vy'amanyarwanda umurwayi atanga ibihumbi bibiri ni mu gihe kare ubwo buryo bwo kwivuza hakoreshejwe ikarita ya mituweli butaratangura iyo miti bahora bayihabwa ku buntu umutama w'umukongomani ari mu bafite izo ndwara ati ni ikibazo gikomeye kuko atamikoro dufise impunzi turarira nyine ntakundi turavuga se ngo turashize twebwe dufate indangampunzi noneho twivuze tuze twishyura dipusa ese iyo dipusa tuzayikuranye abo ni abasaza bageze muri za bukuru ese batazayibona bazaba bate bose siko bakora ntibafite ayo mafaranga ariko bararwara za diyabete abafite indwara z'imigongo indwara za kanseri indwara zikomeye nyine nk'izo ngizo none nibavuga ngo uriha dipusa uzayikura hehe bayatwishyurire kuko yaseri yatwishyuriraga cyangwa se baturekere yaseri ikomeze ituvure kuko yahoraga ituvura kadagi benwa icagiye acutwara impunzi ziba mu bisagara agaserukira n'abo bakongomani nawe nyene asanzwe afata iyo miti avuga ko aya mafaranga basabwa ari umurengera kandi ko hari abantu benshi baremvye kuko bayabuze urebye mu bantu bafite maladi koronike iyo irahenda cyane abantu bamerewe nabi cyane naje tuvugana imiti mu diyabetike imiti irangoye ntayo mbona ubu tumeze nabi cyane kandi hashere yahoraga iyiduha yose ngewe bahoraga bantangira ibihumbi mirongo inani none ubu nta na kimwe ngomba kwigurira ariko simfite ubwo bushobozi kubera ko nta kazi mfite nyine ni ukureka tukaguma tugapfa gahoro gahoro ingaruka ni uko tumerewe nabi urabona ifite maradi koronike ukaba udafata imiti mu by'ukuri bwa bundi hari umuntu watubwiraga ko hari abantu babiri bamaze gupfa ariko simbifitiye amakuru nkomenye ngo hari abantu bapfuye ariko bashobora kuba barapfuye simbizi ariko nzaba bamerewe nabi cyane byifuza yuko byaguma gutyo rwase igafata sharije imiti y'abafite amamaladi koronike ikazibahereza imiti bafite ishami rya aha bagatanga amafaranga bagahora baduhereza imiti nk'uko byari bisanzwe bumva baba bagize neza rwose ubutwara komite y'impunzi ziba mu bisagara patrice ntadohoka atangura ashima muri rusange ko iyo mituweli yaje kuvuza abantu benshi kuri utwo tugorane tukihari asaba impunzi kwihangana kuko ikibazo cyamaze gushikanwa muri hcr ijejwe kubavuza hagati aho asaba gufashanya uwo bura ayo kuriha mugenzi we amuserukeko tujye turakenguruka cyane ni intambwe ikomeye turashimira leta y'u rwanda tugashimira hcr ingene bagerageza kwitaho ibibazo tubatuye ibi bintu kugira tubishike ko byaciye kure twaraganiriye n'abatari bake abavuye geneve kuri seje arabavuye muri aseri nyine tuvugana ingene vyogenda abagwayi indwara zidakira canke n'abo basaza nabo nyene iyo mituweli zirabaraba turariko turagerageza kubavugira kugira barabe ko aha yo bandanye bavura mugabo nta kirava mu kwivuza uburyo hasi irafise abaganga indani muri hasi ariho umugwi w'abaganga ucishwa ibibazo nk'ibyo naho tutokwifuriza ko abantu bagwara urinze agwara azokwigora tuzovuma dufashanya nk'uko twahora mugabo kuriha icumi ku ijana si cumi no ku ijana ku ijana mu nama iheruka yagirishijwe impunzi mu ntango z'uku kwezi abaserukira hcr bemeye ko ico kibazo kiriko kirigwa ingene cotorerwa umuti hafi impunzi zirenga ibihumbi cumi na bitanu nizo zivuzwa n'iyo mituweli ukitswe n'amagara atumbera ivuriro rya leta rimwegereye yitwaje ikarata ndangamuntu y'impunzi canke ikindi cangombwa c'impunzi gusa zimwe mu mpunzi zisaba ko hosubira hagatunganywa ikindi kiringo co gutanga iyo karata mituweli ku bana batarashikana imyaka cumi n'itandatu kuko ubuheruka hari abatashikiriwe ku mvu zitandukanye nk'abari bagwaye abanyeshuri canke abatabimenye Pierre Claver nkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika tugume mu rwanda abahanga mu by'ubumenyi bw'imyororokere baremeza ko uko ukwezi k'umugore kwigishijwe kuva kera hari abo byayobeje muganga anise nzabonimpa yabwiye ijwi rya amerika ko abigishijwe nabi babikuyemo ingaruka zo kubyara abana batiteguye ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya amerika sumutakaboye impuguke mu by'ubuzima bw'imyororokere dr nzabonimaniseti asanga uburyo abagore n'abakobwa bigishijwe ndetse n'ubu bakigishwamo kubara ukwezi kwabo hari abo biyobya aha navuga ko kwigisha kubara ukwezi k'umukobwa cyangwa k'umugore byagiye bikorwa ku buryo rusange usanga akenshi bigisha ukwezi k'umugore cyangwa k'umukobwa kw'iminsi makumyabiri n'umunani abagore bose batagira kuri ukwezi kw'iminsi makumyabiri n'umunani ariko ndetse ukabona n'abagore bagira ukwezi kurekure cyane kujya kugera ku minsi irenga mirongo ine tubabwira ko ukwezi ari iminsi makumyabiri n'umunani ntabwo ari byo kuko bose ntabwo ari ukwezi bafite abantu babyigishijwe nabi bose navuga ko ari ukubyigisha nabi ahubwo navuga ko ari ubuhanga bugenda butera imbere kuko abantu boko mu minsi yashize y'abantu bigaga imibare bakiga ise ubumenyi bakiga ibintu byose babifataga ku buryo bwa rusange ariko uko ubuhanga bugenda butera imbere abantu noneho bagenda bareba ikintu ku kintu ni ukuvuga ngo niba twize ukwezi k'umukobwa cyangwa k'umugore turebe ukwezi k'uwo turi kwigisha kuko kuba gutandukanye niko no kwigenda akwitwaramo bigenda bitandukana n'undi buriya ibintu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ni ibintu byo kwitondera kuko iyo umuntu abaze ukwezi kwe nabi ashobora guhuza wenda yari azi igihe cy'uburumbuke ko ari kuva ku munsi runaka w'ukwezi kwe kugeza umunsi runaka noneho uko abibaza agasanga we kwa kwezi k'iminsi makumyabiri n'umunsi ko afite agasanga ni ukundi kwezi noneho ugasanga w'igihe yari azi ko agomba gukora imibonano mpuzabitsina ntasame ahubwo agasanga n'icyo gihe cyo gusama bigatuma byara umwana atateganyije mu bagore n'abakobwa bavuganye n'ijwi rya amerika batuye mu mujyi wa kigali baba bize cyangwa n'abataraminuje bose bahurije ku kuba batazi neza kubara ukwezi kwabo iby'ukwezi k'umugore ntabwo mbisobanukirwa neza hari igihe haba impinduka kuri ya minsi bakunze kuvuga ngo ko ari makumyabiri n'umunani hakaba undi yigira hakarengaho iminsi icumi ubwo rero usanga bidasobanutse neza abantu benshi kugira ngo babarebe bahire ntabwo byoroshye kuba waringaniza imbyaro ukoresheje buriya buryo bwa kamere bwo kubara ni ikintu cyari kigukomereye yewe byari binkomereye kuko ngewe niyambazaga kujya kwa muganga nkakurikiza ziriya paraningi familiyare kuko twagiye tubyiga mu mashuri usanga iyo ubikurikiranye uri kubibara hari igihe ushobora gusanga wibeshye nk'ubu wenda ushobora nk'uko batubwiye ngo ubara iminsi makumyabiri n'umunani hari igihe ushobora kubara ariko wowe uteganya ko uzongera kujyamo iminsi makumyabiri n'umunani ishize ukajya kubona ukabona bije mbere cyangwa bije nyuma yawo mba mbona ahubwo ari ukujya tugomba kuba buri gihe twiteguye noneho hari igihe ubona nabi nyine ni rwa rujijo rurimo ugashiduka watwarinda utabizi dr nzabonimpa mu kanya gato yahaye ijwi rya amerika yagerageje gutanga ishusho rusange buri mugore cyangwa umukobwa yakurikiza kugira ngo amenye ukwezi kwe bityo abashe no kumenya iminsi ye yashobora gusamo iyo umaze kumenya amezi yawe nibura atandatu akurikiranye uko areshya uhitamo kumwe gufite iminsi isumba andi mezi ukakwita ukwezi kurekure ngewe nita inyuguti ya kanini ukaba muri ya mezi nabwo ukwezi kwagize iminsi mike ukareba ukwezi kwagize iminsi mike ukavuga ati ukwezi noneho nako niko kugufi mu mezi nabonye ngiye nkwita inyuguti ya ka ntoya foromere rero abahanga batuhaye niyiyi ufata ka nini ni uvuga ngo kwa kwezi kwagize iminsi myinshi ugafata iminsi yako ukavanamo cumi na rimwe ukabona ikintu ugafata noneho ka ntoya ni uvuga ngo kwa kwezi no kwagize iminsi mike ugakuramo umubare wa cumi n'umunani naho ukabona ikintu noneho kwa kwezi kunini kuvanamo cumi na rimwe na kwa kwezi guto kuvanamo cumi n'umunani imibare twabonye nicyo umuntu azifata hagati ya mibare twabonye hagati aho nari ngiye kubaza nawe ibintu wabyigishije igihe kinini ni ukuwabyigishaga mbere cyangwa nawe hari ibyo wungutse ubu vuba bo twiga mu mashuri niko twigaga ukwezi k'umugore gufite iminsi makumyabiri n'umunani ariko nanjye uko nagiye nigisha naje gusanga koko atari byo kuko usanga mbaza n'abakobwa cyangwa abagore ndi kwigisha hakaba bambwira ati njye ukwezi kwawe ni iminsi makumyabiri n'ibiri undi akambwira ati ni makumyabiri n'icyenda rero bikaba byerekana ko umuntu wese agira ukwezi kwe kuba rero uburyo bwigishwagamo navuga ngo busa nk'aho ari uburyo bushaje byagize ingaruka ki ku bagore n'abakobwa bo mu rwanda bo sinavuga ko wenda uburyo bigishagamo ari uburyo bushaje ahubwo navuga ko bigishaga bamwe kuko bigishaga abagore bafite ukwezi kw'iminsi makumyabiri n'umunani noneho abandi bakabigenderaho babigenderaho bagafata ibitari ibyabo ariho hashobora kuvaho koko n'ingaruka zo gusama usibye ubumenyi buke abakobwa n'abagore bahawe ku masomo agendanye no kumenya ukwezi kwabo ahanini bituruka mu buryo bagiye bigishwamo iyi mpuguke inagaragaza ko kwigisha ubuzima bw'imyororokere usanga hari aho bigoranye mu rwanda kubera gutinya kuvuga amagambo amwe n'amwe mu ruhame dr nzabonimpa akavuga ko iyo abantu batinye kuvugira mu ruhame usanga bavugira mu rwihisho bikavamo kubona amakuru y'ibihuha uyu muganga avuga ko igihe kigeze kugira ngo abaganga ababyeyi abajyanama b'ubuzima ndetse n'abakobwa abakora mu itangazamakuru bahabwa amakuru yizewe yafasha abantu kumenya ibihe byabo by'uburumbuke kugira ngo birinde kubyara abana batateguwe asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali bamwe mumbabarire bamwe mu bakobwa n'abagore bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu gihe cya jenoside na nyuma yayo batangije ubukangurambaga bugamije kurinda no gukumira icyo cyaha intego ni uko abategetsi n'abandi babishinzwe bahagurukira icyo kibazo n'ibindi birimo gufata abagore ku ngufu no gutera abana b'abakobwa bakiri bato inda mu gihe cya jenoside konsole nishimwe yakorewe ihohoterwa ririmo no kumufata ku ngufu ibyo nk'uko yabimbwiye biri mu byatumye atangiza ubwo bukangurambaga ni ingaruka nyinshi mu by'ukuri zabaye ku badamu n'abakobwa nanjye ngo ngira n'ibyago nanjye nza gusanga n'abarwaye ako gakoko gatera sida inyuma ariko si n'ibyo gusa ubana n'izindi ngaruka nyinshi zihungabana no kubitekereza ibyakubayeho rero ngewe amahirwe nagize ni uko ni uko nashoboye kujya ku baganga nyine bakuganiriza bakagufasha gukira n'iryo ukamenya n'uburyo bwo kuvuga n'ibyakubayeho rero nabonye ukuntu nafashijwe mbona n'inzira biciyemo ndavuga nti mbona noneho twaba tuva no muri no mu muco tudakunda no kuvuga cyane kandi noneho hakaba hariho na nuko nabo none hariho ikibazo cy'akato cy'uko benshi ni akato gahari noneho bigatuma benshi badashobora kuvuga ibyababayeho rero niyemeza nk'umwana ndacyari muto ntabwo ndi mukuru cyane biragoye kuba uri mutoya nanone kuvuga ibyakubayeho ariko niyemeza ko nzaba ijwi ry'abandi nkagerageza kubafasha no ku no kuba n'uwanyumva akaba yagira izo mbaraga zo kuvuga kuko dukeneye ko n'akato gasika ni byonyine ko n'iki cyaha gikomeza kiba n'ahandi henshi haba intambara atari no mu ntambara gusa no mu buzima busanzwe ugasanga umuntu yahohotewe ariko adashobora kubivuga ariko kugira ngo umuntu abirwanye ni uko akwiye kubivuga konsole ni ishimwe ugarutse ku kintu gikomeye cyane cy'uko wagize amahirwe yo guhura n'abaganga ndetse n'abandi bagufashije kugira ngo si ukubyakira kuko kubyakira biragoye ariko ube watinyuka ugenda ubivuge ku ruhame kugira ngo unafashe n'abandi kugira ngo ibyo wanyuzemo bashobore kubyitwaramo nk'uko wabyitwayemo ariko si benshi bagira ayo mahirwe nk'ayo wagize
yego ndabizi ko atari benshi bayagira kandi noneho hari ushobora no kuba ubana n'umuryango nawo utanakwemerera no kuvuga akenshi bakakubwira ko ari ukwishyira hanze niko kenshi bavuga ngo wikwishyira hanze ugasanga noneho waguhemukiye niwe we nta kibazo afite ahubwo wowe ni wowe ugendana iryo kunwe kandi uwaguhemukiye ariwe wagakwiye kugendana iryo kunwe ugasanga wowe wahemukiwe n'uwo urigendana rero ntabwo nifuza ko umuntu wagiriwe gutyo ariwe wakagendana ipfunwe kuko nifuza ko byibura niba ugize n'imbaraga zo kuvuga ukagira n'uwo biganiriza nawe yaguha imbaraga akagufasha byibura gutangira iyo nzira yo gushyira n'ibyo bikomere ufite muri wowe
noneho hakaba n'ibindi bijyanye n'abana b'abakobwa bahohoterwa n'abantu bakomeye ku buryo bituma bagira ubwoba bwo kubashyira hanze bagahorana iryo pfunwe naryo icyo gihe abana nk'abo wababwira iki
nk'abo bana ni ukuri ikintu nababwira ntibagire ubwoba biragoye iyo umuntu ugufiteho nk'imbaraga agushyiraho n'imbaraga akubwira agutera ubwoba ashyiraho iterabwoba ry'uko nubivuga uragira izindi ngaruka zindi icyo nabwira abana nk'abo ni ukugira imbaraga ukagira umuntu wizera byibura ukagira umuntu umwe wegera kuko hari hari ahantu henshi ushobora kwegera bagufasha ugatinyuka ukagira umuntu ubwira akagufasha nibura kuvuga kuko abo bantu nk'abo bakwiye kuvugwa tugasa n'icyo cyaha kigasikana ntigikomeze no kuba ku bana batoya cyane ko bigenda byiyongera kandi igihe tugezemo ubona byagakwiye kugabanuka ariko ni ukuri mu by'ukuri kuvuga nicyo kintu gikomeye cyane nagira inama umwana nko kugira imbaraga akagira umuntu abibwira yizeye hanyuma nawe akamufasha kugira ngo arege uwo muntu niba uwo muntu ashyirwa imbere y'ubucamanza bw'icyo cyaha yakoze kuko abantu badahanirwa kuri iki cyaha bakora tuzakomeza kibeho
hanyuma konsole wari uvuze ku bintu bijyanye n'ibibazo bishingiye ku kato ibibazo bishingiye ku muco ibibazo bishingiye ku babyeyi ahanini umuntu yibazaga ko ibi bishobora kuba mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere ko ibibazo nk'ibyo ahanini bireba abagore bishobora kuba bitaboneka mu bihugu byateye imbere ahantu hatanga urugero nka leta zunze ubumwe za amerika ariko siko bimeze hari abagore benshi bagiye batanga ubuhamya bw'ibyababayeho ahubwo ugasanga n'izi sosiyete tuvuga ko zateye imbere aho kugira ngo zibafashe ahubwo zirimo zirabatuka zirimo zirabashyira mu kato noneho hagakoreshwa n'imbuga nkoranyambaga kwibasira abo bahuye n'ibyo bibazo niba mu bihugu nka leta zunze ubumwe za amerika abagore badashobora gutinyuka ngo bavuge ibyababayeho inzira iracyari ndende rero mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere yego nk'uko bivuze ni ukuri inzira iracyari ndende mu nzira rwose inzira iracyari ndende nko kubona no mu bihugu nk'ibi dutuyemo nabwo hakiriho ku bahuye n'iryo hohoterwa no kubuzwa kuvugwa nk'ubu noneho byose bisigaye binyura nko ku mbuga nkoranyambaga biragoye haracyari inzira ndende ariko nanone ntabwo bikwiye gutwika intege kubera yuko hari hari abantu mu by'ukuri bahari bafite si no kuvuga ngo ngo ni abadamu gusa bakangurira abandi kuvuga n'abagabo barahari benshi rwose babivuga mu by'ukuri ni ukuvuga ngo igihe ubonye umuntu agize imbaraga zo kuvuga umuhe ukomeze umuhe imbaraga umufashe kuko akenshi iyo iyo umuntu ari kuvuga akurwanya aba yongera n'ibikomere bikurimo n'imbere noneho ni ukuvuga ngo niba abantu bo mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere babona hino n'ibi bihugu byateye imbere bikigoye bishobora no guta intege n'abandi bashakaga no kuvuga ariko ntibikaduta intege mu by'ukuri abantu ni nayo mpamvu umuntu akomeza avuga kugira ngo nibura abantu bagire imbaraga kandi noneho iki cyaha uwagikoze agihanirwe abone yuko hari n'ingaruka z'ibyo yakoze kuko nihatabaho guhana mu by'ukuri bizakomeza bibeho kandi ikindi kigoye ni uko habaho kenshi n'ikintu gikunda gutera gikunda gutera n'abantu kutavuga cyane cyangwa baba badashaka gukomereka rimwe na rimwe nabo ngo bakomeze bakomereke kubera yuko hari igihe wenda hari n'amagambo mabi amagambo mabi amwe avuga wenda akubwira ngo ni ko wenda hari wenda wowe wari wabigizemo uruhare kandi nta mu by'ukuri nta uko byagenda kose nta muntu ukwiye guhohotera umuntu ngo ngo kubera yuko ngo uruhare yabigizemo nta muntu nta muntu wagakwiye kubikora nta n'impamvu yagakwiye kuba ifite ubusobanuro buhari bwo kuvuga impamvu waba wakoze icyo cyaha bwagombye kuba buhari rwose abahanga mu bijyanye n'imibanire y'abantu bavuga ko abantu bahuye n'ibibazo nk'ibyo wahuye nabyo nk'ibibazo abagore batandukanye bagenda bahura nabyo by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ibintu bijyanye no gutegwa amatwi ni ibintu bikomeye cyane mu mikirire y'abantu yego icyo ni ikintu gikomeye cyane gutega amatwi nicyo kintu cya mbere cya mbere umuntu yakorera undi mu by'ukuri kuko bigufasha bigufasha kuvuga ikintu cyari kikuremereye kandi iyo umuntu aguteze amatwi birakorohera cyane kumva wumva uhambutse kandi noneho ukumva uraruhutse no ku mutima ni ikintu gikomeye cyane umuntu yakorera ni gifiti niyo navuga ngo ni wenda mu kinyarwanda nkuko nabyita gifiti ni nk'impano ikomeye waba uhaye umuntu wahuye n'ikibazo nk'icyo kiremereye ku mutima gukorerwa ihohoterwa akaba kubyakira ko warikorewe hanyuma ukanatinyuka ukabivuga kugira ngo ube wabohoka bisaba iki bitwara iki niyihe nama wagira abakiri muri iyo nzira yo kutabyakira kugira ngo babe banabivuga kugira ngo umutima wabo uruhuke
ndabizi hari mu by'ukuri hari benshi bakibana n'icyo gikomere kibaremereye kandi atashoboye no kuba yanabwira wenda n'umugabo yashatse kuko hari benshi bari bafite abagabo ariko akaba atashobora no kumubwira mu by'ukuri icyo gikomere afite ku mutima kandi umugabo akaba abona ko afite umusoro uremereye ariko adashobora atamubwira ariko wenda ntabizi ko ari nabyo rero biragoye ariko yo mu by'ukuri kugira ngo iyo uhambutse ukagira imbaraga inama nagira umuntu mu by'ukuri uri kunyumva waba afite icyo gikomere amanye imyaka myinshi ku mutima we kandi gishobora kugira kuko kikugiraho ingaruka mu bintu byinshi bitandukanye no mu buzima bwa buri munsi kuko yo kiba muri wowe nta handi ntabwo gishobora kugenda ari wowe kibamo kandi gishobora no nta nubwo kikugiraho ingaruka gusa gishobora kugiraho ingaruka abo mubana ni bose yaba ari umugabo wawe cyangwa n'abandi bakuri iruhande ni byiza ko wagira imbaraga ugahamba ukagira umuntu nibura uhitamo umwe ukamufungurira umutima nibura ukagira ugafungura umuryango wo gukira nibura icyo gikomere ukawufungura umuryango wo gatoya kugira ngo utangire uruhuke kuko ntabwo ntabwo umubiri wacu ntabwo uremewe kwikorera ibibazo biremereye igihe kinini ngo tubigendane igihe kinini ntabwo ntabwo ariko ntabwo ari ntabwo ari ko umubiri wacu uremewe kubaho uremewe kubaho kumva kwishima ukaryama ugasinzira ukumva umerewe neza kandi ubifitiye uburenganzira uri kiremwa muntu cyaremewe kubaho wumva wishimye kandi ibyo byishimo uko undi abifite nawe nawe ufite uburenganzira bwo kugira ibyo byishimo mu buzima ukumva nibura utuje ufite n'ayo mahoro muri wowe ukumva umeze neza ukunze n'ubuzima mu gihe ubufite mu gihe runaka imana yaguhaye kubaho ku isi arakoze konsolani ishimwe ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha mwirirweho mugira amahoro n'amahirwe